Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa kabiri itariki cumi n'indwi y'ukwezi kw'icumi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkurikije kugera n'ubu mu butama kati inzara hano inzara idutera turara inzara tukayirirwa hama rero abana bakarara bararira none twayigwa niko mudufasa tuhera baka uyu ni umufasoni w'umurundikazi avuga ku bukene bw'ibifungurwa iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye imirwi y'abasore b'abarundi baja kwinjizwa mu mirwi ikora ibitero vy'iterabwoba mu bindi bihugu hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'umuryango wa rwigara turazigara kwako mu kanya kari imbere ariko iyi imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise muramutse frederico ndamutse n'abaduteze amatwi igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kimenyesha ko cyiteguye kongereza gushigikira leta ya somaliya ni nyuma y'aho icyo gihugu gishikiwe n'ibyago by'iterabwoba bwahitanye abantu bashika amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu ku munsi wa gatandatu i mogadishu Colonel Bob Rob Manning umuvugizi wa Pentagone ni ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje ibyo ku munsi wa mbere ko Amerika iteguye kugira ico ifashije mu gihe leta ya Somalia yobisaba avuga ko bakiri ko barihweza ubwoko bw'imfashanyo botanga amerika ifise abasirikare amajana ane muri somaliya bagabuye mu mice ibiri bamwe bajejwe gutanga inyigisho za gisirikare ku basirikare ba leta abandi bafasha mu gutanga ibikoresho gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero co kuwa gatandatu ariko abategetsi ba somaliya hamwe n'abahinga mu bijanye n'iterabwoba bavuga ko atabandi ico gitero cegekwako atari abarwanyi ba al shababu basanzwe bakora ibitero nk'ivyo ivyo i Mogadisho no mu micungararo yaho igisirikare ca tunisiya gikorera mu mazi caratoye ibindi biziga mirongo ibiri na bitandatu vy'abimukira n'inyuma y'indwi hari ubwato bwarimwo abimukira bwibiye inyuma yaho busekaniye n'ubundi bwato bwa gisirikare ubushikiranganje bwa tunisiya bwo kwivuna abansi bwabitangaje kuri uyu wa mbere ibitigiri vy'imfatakibanza vy'abafuye biciye bishika kuri mirongo itatu na bane iryo sanganya ryabaye ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi ku nkengera y'izinga rya kerkenahe umuntu umwe yarokotse yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko ubwo bwato bwarimwo abimukira bashika mirongo icenda mwamenya kandi ko abantu mirongo itatu n'umunani gusa aribo bashoboye kurokorwa leta z'ubumwe za amerika zongereje igihe cyo kuzuza ibisabwa muri ya tombora ya buri mwaka itanga amahirwe yo kuja kuba no gukora muri leta z'ubumwe za amerika bita dv lottery itangazo ryagaragaye kuri site ya departema ya leta ya amerika ryasabye kandi abantu bujuje ibisabwa hagati y'itariki ya gatatu n'iya cumi y'uku kwezi kwa cumi kongera gusubiramwo kuzuza kuko ivya mbere bujuje vyatakaye biturutse ku bibazo by'ubuhinga bwo gutumatumanako ubwo butumwa buvuga kandi ko abujuje ibisabwa muri iyo minsi yavuzwe ata gaciro bigifise kandi vyakuwe mu mashini kongera kuzuzwa kuzuza muri iyo tombora ntibizofatwa nk'aho umuntu yasavye kabiri nta mpungenge rero zotuma uwujuje muri ayo matariki atongera kuzuza ubusanzwe kuzuza inshuro zirenga imwe muri iyo porogaramu ya tombora ya green card bituma utakaza amahirwe ukuzuza ukundi gusha bizosubira gutangura kuwa gatatu ejo n'itariki cumi n'umunani y'uku kwezi kw'icumi bikazogeza ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ndasubiramo ukuzuzwa kandi gusha bizosubira gutangura ejo kuwa gatatu itariki cumi n'umunani y'uku kwezi kwa cumi bikazogeza ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kwa cumi na rimwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump atangaza ko ingingo aherutse gufata yo kutemeza amasezerano amakungu yumvikanye ko na irani ku vya nikireyere mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ishobora kuba inzira yo kuvavanura burundi na burundu n'ayo masezerano ivyo trump yabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama y'abashikiranganji biwe mu biro vya white house trump yashikirije ko abatari bake bashigikiye ingingo yiwe yo gusokora muri ayo masezerano yemejwe n'ibihugu bitanu ntahegahezwa mu nama ya onu ijejwe umutekano hamwe n'ubumwe bwa buraya ariko nta ruhande na rumwe mu bayemeje rumushigikiye ari nacyo gituma mu nama y'abashikiranganji b'imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bwa buraya yabereye irigizamburu kuri uyu wa mbere yashinze ko Fre- federica mogherini ajejwe imigenderanire muri uyu muryango aja i washington kurwanira ayo masezerano mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuza mogherini ategekanya kuzobonana n'abashingamateka b'amerika hamwe na leta ya Trump imbere y'uko amezi abiri abashinga amateka ba Amerika bahabwa n'amategeko ashika kugira bagire ico bashikirije ku cifuzo ca perezida Trump. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiramwa muntu n'ayandi yigenga mu Bufaransa yasavye leta y'Ubufaransa guhagarika gusubiza iwabo abimukira b'Abanyaafghanistani hamwe n'abandi babangamiwe n'amagara cane badashobora kwivuza mu bihugu byabo Jack Tubo yigeze kuba umushikiranganji w'ubutungane w'Ubufaransa akaba ubu ari mu baharanira uburenganzira hamwe no kwishira no kwizana kwa kiremwa muntu avuga ko abirukanywe bahohoterwa iyo bashitse mu bihugu baje bahunga vyabo
urakoze yaroyizi ku makuru heje kudushikiriza igipolisi cy'uburundi kiremeza ko hari amakuru yerekana ko hari imisore y'abarundi iva mu gihugu igiye kwinjira mu mihari ikora iterabwoba ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikomanya ari i bujumbura mu burundi ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ibipolisi vyo mu burere bwa afirika yo mu buseruko no mu manuko mu kiringo c'umwaka umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'uburundi yahereye ku ituzwa ry'urudandazwa rw'abantu rw'ibigwanisho no gutuza ibikoresho vy'uburovyi bitemewe n'amategeko muri iyo ntumbero andre ndayambaje yatangaje ko hari abana b'abigeme bane b'abarundikazi baheruka gufatirwa mu gihugu c'ubuganda bariko bagana umugabane wa aziya mu byerekeye urudandazwa rw'abantu abana b'abigeme bane barafashwe bagiye guca i buganda kugira ngo babandanye baja muri omani vyerekeye urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko rw'ibigwanisho bito bito bicira umuriro inkoho imwe yo mu bwoko bwa pistole iyindi imwe yo mu bwoko bwa karashinikove n'amagerenade abiri vyaratowe insenga zo kuroba zitemewe n'amategeko bita firemaya zarafashwe ziraturirwa utwato tubiri dukoreshwa mu burovyi butemewe n'amategeko twarafashwe turasamburwa imbaho zingana amajana atatu na mirongo ine zo gukora utwo twato tutemewe n'amategeko zarafashwe abarovyi batatu barafashwe ivyaranguwe mu bikorwa vyiswe usalama ya kane mu bihugu vyo mu buseruko no mu manuko bwa afirika harimwo kugenzura uruja n'uruza rw'amamodokari iyo ntwazangabo yo mu gipolisi c'uburundi yatangaje ivyaranguwe muri ico gisata mu ntumbero yo kurwanya ubusuma no gutuza imiti y'amagendo imodoka amajana ndwi na mirongo ibiri n'indwi zarasuzumwe hakoreshejwe ubuhinga bwa interpol nta modoka n'imwe mu zirondegwa yafashwe muri izo modoka ariko hariho izishika mirongo itatu zari zifise impapuro ndangamuduga zitanditse neza abariko barazinyonga barasabwe kuja muri obere kuzihinduza ku vyerekeye ibidandaza bidakwije amategeko imiti y'ubwoko bugera kuri mirongo ine na butanu yataye igihe yarafashwe mu mangazini zidandaza imiti zimwe zimwe zo mu gihugu aha twovuga nk'uducupa tugera ku majana atatu na mirongo ibiri na dutanu udupaki ijana na mirongo ine na tune ibinini ibihumbi bibiri na mirongo itatu na bine n'amampure amajana ndwi na mirongo itandatu na zitatu ibipolisi vyo muri ubwo burere vyaracungereye umutekano bihagije mu ntumbero yo kurwanya ibikorwa vy'iterabwoba n'ahatabakora ivyo bikorwa bafashwe andre ndayambaje avuga ko igipolisi cy'uburundi gifise amakuru kugwaruka ruva mu gihugu anavuga n'ibyaranguwe bitari ku rutonde rwa usalama ya kane vyerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vyazo nta bantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko hariho amakuru yemeza ko hari imisore y'abarundi iriko iragerageza kuja mu mihari y'iterabwoba ku bindi vyaha bitari vyategekanijwe n'iki gikorwa ca usalama ya kane harafashwe amaritiro ibihumbi mirongo itanu n'indwi n'amajana cenda na cumi nane y'inzoga zitemewe n'amategeko zica ziraseswa twarabonye kandi ko ibidukikije bibangamiwe mu ntara zimwe zimwe z'igihugu ivyo navyo bikagaragazwa n'ibi bikurikira imiriro ya nyakanga yaratongowe imitumba n'amashamba imanga n'ibinogo amahanga vyimbwa n'abarondera ubutare bagasiga batabizibiye inzuzi n'ibiyaga vyononwa n'abarondera ibikoresho vyo kubaka n'ibindi n'ibindi ahejeje gutanga ico kiganiro umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi ntiyashinye kwishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru uwo mugambi usalama wo kugwaniriza hamwe ibyaha ndengambibe mu bihugu vya afurika yo mu buseruko no mu manuko watangujwe mu mwaka wa 2013 bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
ejo ku munsi wa mbere wari umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza uyu munsi washitse mu gihe mu burundi hacibonekeza abantu batunzwe n'ibifungurwa batoragura mu mayarara ni inkuru ya mugenzi wacu eroge wirikaneza ari i bujumbura mu burundi mu kibanza gitabwa mw'iyarara muri zone buterere mu buraruko bwa bujumbura uhashitse wakirwa n'umunuko mwinshi cyane n'ibisazi biduma ariko ibyo ntibikanga baza kubasuragura ibisigarira by'imfungurwa bagizwe n'abana abagore bakiri bato abagabo hamwe n'abatama n'abatamakazi uwo mutamakazi afise abuzukuru n'umwe muri bo akemeza ko haciye imyaka myinshi aje kuri iryo yarara yo igihe kinini rwose igihe kinini aha hose hari hakiri ibiti bikwiye aha hose kugera aho urigera ngaha kwimbi yarara kubera inzara n'imyaka rwose imyaka kugera n'ubu mu butamakati inzara hano inzara idutera turara inzara tukayirirwa hama rero abana bakarara bararira none twayigwa niko mudufasa tumehera abakaga aba bakenyezi bandi nabo batubwira bimwe mu byo bahakura nibyo ndahari utwo duhaya tupfuye muri nyantutse nyamwavu ndajya nkoca hari aho usanga utuharage bazanye mu ishashe nkashyira mu mbara nkoca nkajya nkanywa amazi nk'uburayi agatoki hariho dutore ibitetse tukatora tukabishyira ku mbara tukabijyana nk'ujya mwana bijyana ikarage nibyo dukunda gutoragura ngaha izo ndya zo mu iyarara zigirira ingaruka mba bazifungura none twogira none ko ataco twirengeje ataco dufise tujya uko nyene niba ni kwitungi duhora turwara malariya hariho ingwara tufoyide nayo nyene tuhora turwara no gutsibwamwo tukamererwa nabi mu nda ariko hari abandi bemeza ko atangorane zibatera je ntazo ndabona imana nituzigama kuko imana iramenya umuntu agowe imana yonyene nitwitungira fungura nta bwoba nyine none simba ndose ibyo mfungura nta bwoba ushobora kugira kubera iki umaze kubona ari ibifungurwa wowe ufungura ibintu biza kugutera indwara oya ntiriba ari iyarara umuntu ajya indya ntajya iyarara iyarara ryo mushobora ko ari ibi byakatse isura sirahajya inyuma ihama icitwa ikiribwa nimba ari ikiraya nimba ari igitoki ndatonora nkajya ni ibisanzwe nyine ibisanzwe none natubiriye hari icyo ubona tubaye ntacyo tuba iyo bimaze kugufasha hamukanywa amazi hari ikindi umuntu aba ashaka mwe ibisanzwe byembere nangaha niho hantu nzi nta mugabo mfise aha niho nama misi yose n'indya zivuye ngaho urazirya yego ndaziryara igihe ndazirarira nta bwoba nabiriye imyaka byaha ntaco nabaye niho hantu nzi niho hadutunze twese uwo mukenyezi nawe asanga kuza kuri iryo yarara ari nko kwiheba aho nyene maze iminsi ibiri ntajya urabona n'ukuntu umeze ahanya ndiko ndazungurirwa aho ngize iminsi ngwaye malariya kubera iri zuba twigwako si iryo zuba gusa ribabangamiye aha duhura n'ibintu byinshi aha harimo ibikaya biranadutema tugataha intoke zijejeta kubera ukuntu twimbagura aha hasi ibikaya biradutemagura bigatemagura intoki emwe urusinge rukaducumita naho ruba n'ugwembe rurazibura kiba n'igihwa kigahubagura nuko tubayeho muvyeyi wacu aha nta rukiza ruri ngaha urwo rukiza ariko hari abaruhabona kandi ari ibihwahwari umva ko zigura amajana atanu angana ari ibihwahwari bakumva tukure kuri atatu batatu nimuzane sengisa
uwo musore agurisha indya ku badashoboye kwisurira nk'ibi ni amajana atanu yonyine gusa niyo ngurisha hari ibyo ndonka nyine nki- nk'ifarini tugasubira tukayicumba nyine ikavamo umukate umuntu agafungura akaraba kwa- kwanywa amazi nyine ababifungura birabanezereza ibyo mbaje nkamushorera numva turyoshye cyane ariko si ubu- ibintu byatari kweri numva si ubuzima si ubuzima bwiza tuze kugura umukate kweli inzira dufise ni nyinshi yarenze aha ndabura je numva neza kweli kabisa kandi nsize ku gikombe c'amazi ca numva mpazi mu bibanza bene ibi hakunze kuba abakuriye abandi mugaba hasi ko biri ubushefu angaha si nko kubese abo twese turi bidoma gusa abashefu ni abo bo ba- baraba iby'imodoka bizana iby'ubucafu gusa ariko kubesa ngo ibiki n'ibiki ngo hariho umushefu wiyaranga nta n'umwe kiretse gusa uba ugomba kugucinyiza araba gusa mwene wanyu ukuntu abayeho akamuraba ku munwa iruhande y'aba batunzwe n'indya zo mu mayarara n'abarundi batari bake ntibafungura neza nk'uko bisigurwa na tanaze ntiyanogeye umuhinga mu bijyanye no gufungura neza hafi abana mirongo itanu ku ijana bafise imyaka iri munsi y'itanu barwaye indwara zijanye no gufungura nabi urundi rugero ni uguha ni uko abarenga mirongo itanu ku ijana muri iki gihugu barya rimwe ku munsi urumva ko ari ibintu bitameze neza cane nta bitigiri kanuni birashirwa habona ariko biravugwa ko mu gihugu c'u Burundi mu bituma abana baheba ishure harimwo n'inzara eroje urika neza bujumbura ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
sentare nkuru ya nyarugenge i kigali mu rwanda yatanguye kuburanisha urubanza ubushikizamanza buregamwo abagize umuryango wa rwigara baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha byo kugumura abanyagihugu ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda iburanisha ryihariye umunsi wose mu magambo akomeye kandi yuje amarira ku baregwa mbere yo gusobanura ibyaha bukekaho abo mu muryango wa rwigara ubushinjacyaha bwatangiye bugaragaza agace ka videwo igipolisi cyagiye kubafata ku ngufu mu kiyovu mu ntangiriro z'ukwa cyenda muri ako kavidewo madame adeline rwigara yumvikana atuka igipolisi ko ari abicanyi amadayimoni interahamwe z'urundi rwego ati interahamwe zadukoreye iki ku bushinjacyaha ubwabyo ni ugupfobya jenoside ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha buragishingira ku majwi yagiye yifata kohereza abo mu muryango we baba hanze y'igihugu barimo muri umuna witabitagwiza nk'aho yavuze ati aba bantu nta mbuto yo gutegeka bafite icyo bazi ni ukwica gusa buramurega kandi ko we n'abana be bandikiye ibaruwa ikinyamakuru jeune afrique bavuga ko nyakwigendera sinapolo rwigara yishwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mu gihe ngo yazize impanuka aregwa ko yoherereje amajwi witwa mushayija agaragaza ko abatutsi ari babi buravuga ko yabwiye tabita gwiza ko leta y'u rwanda yishe abacitse ku icumu benshi ko ari leta y'amabandi yanze gukora ikiriyo cy'umwami kigera wa gatanu ndahindurwa bityo ko akazaza kazaba kabi buramurega ko yavugaga ko u rwanda ari igihugu cy'abasazi abantu bihebye kandi ko hari jenoside iri imbere icyaha cyo gukurura amacakubiri nacyo gishingiye ku majwi ni amajwi makumyabiri ubushinjacyaha bwahisemo kumvisha urukiko cumi n'abiri muri yo ayandi umunani busaba ko yazumvirwa mu muhezo kuko bugikora iperereza bwanasabye ko abatangabuhamya babwo bagera kuri mirongo irindwi batazavugwa mu mazina kubw'impamvu z'umutekano ayo majwi yose yakomotse kuri telefone z'abaregwa igipolisi cyafatiriye kwa rwigara aderene rwigara yiregura yavuze ko mu magambo yabwiye igipolisi yatewe n'umujinya yari amaze iminsi afite ati nari maze iminsi naratewe mu rugo na polisi badusenyeyeho inzu igihe cyose twabaga tuboshye mu mapingu sinabaga nzi aho abana banjye baboheye tutarya tutanywa nari nambaye ikanzu yo kurana ndinzwe n'insoresore uko mumbona ngana uku mbasaba no kujya kuri tuwarete bakabyanga njye nk'umucikacumu mu muryango wanjye n'uw'umugabo yarazimye sinkigerayo ati ibyo nabonye muri mirongo irindwi na gatatu mirongo cyenda interahamwe zaratwishe ziratumara baranshinja gupfobya jenoside se ninde wayikoreye kundusha n'imvugo yateye bamwe kwimyoza icyarimwe mu rukiko ati interahamwe si ubwoko runaka ni umuntu wese unkorera iyicarubozo ati baje bigiza abamarayika bashoreye igitero cy'abanyamakuru ibyo bankoreye kugeza n'ejo bundi banyicura umugabo ndabisubiramo n'amaguru yanjye umugabo wanjye yishwe urubozo bamurangije tuhahagaze n'abana banjye yavuze ko amagambo mu majwi yohererezaga tabita gwiza nta kibazo yabonamo kuko ari umuvandimwe we bonse ibere rimwe yatakambiraga amubwira akababaro ke urukiko rwakunze kumubuza kugaruka cyane ku rupfu rwa asina paul rwigara ariko uregwa agakomeza kucyo kuvuga ko abatutsi ari babi yagize ati cyo kuvuga ko abatutsi ari babi ko ndi umututsi utavanze ati twe ntitwigeze tuvanga mu cyumba cy'urukiko bahise basekera icyarimwe atabazingazingiye umugabo wanjye mu isashi nababonaga bafite amasura y'abatutsi ayo moko sinjye wayazanye bakoze ikinamico ko yishwe n'impanuka twandikiye umukuru w'igihugu dusaba iperereza ryimbitse polisi utubwira ko uwamugonze agifite ihungabana jenoside sirenze iyo ni iyihe ati imyaka itatu ntigiye gushira se aracyahungabana metere gatera gashabana umwunganira avuga ko igipolisi cyavogereye urugo rwa rwigara mu buryo bunyuranije n'amategeko asaba ko iki cyaha cyo gukurura amacakubiri kitakwakirwa kuko gishingiye ku bimenyetso bitari byo ku cyo guteza imvururu muri rubanda metere gashabana avuga ko amajwi adeline rwigara yahaye abavandimwe be ntaho bihuriye na rubanda ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara we amajwi akekwaho ko agize ibyaha azumvirwa mu muhezo ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ubushinjacyaha buvuga ko igihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda yasinyiye abantu batandukanye kugeza no gusinyisha abapfuye buravuga ko yageze n'aho yinjira mu ngo z'abantu akabaka amakarita y'itora ababeshya ko ari umukozi wa komisiyo y'itora kugira ngo azabahindure kuri lisiti y'itora abandi ko yababeshyaga ko ashaka kubaho abaterankunga babavana mu bukene iki cyaha diane rwigara ntacyemera ndetse n'uburyo ibimenyetso bikigize byabonetse nabwo ntabwemera avuga ko ari ibintu byatangiye agitangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yavuze ko abamushyigikiye bakubiswe abandi barafungwa birukana ku kaza bibwiye igipolisi nticyagira icyo kibikoraho yabwiye urukiko ko yakiriye ubutumwa bugufi bw'abantu bahatirwa kumushinja babyanga bagakorerwa iyicarubozo ati ikigamijwe ni ukunkura kuri sene politiki ko banyimye kandidatire yo kwiyamamaza ko batsinze amatora mirongo icyenda n'icyenda ku ijana se ntibagombye kuba baserebura diane baramushakaho iki diane niwe wenyine wiyamamaje ni ikibazo umucamanza yamubajije yasubije ko amagambo yagiye atangaza abategetsi batayishimiye ariyo yabaye intandaro yo kuba afunzwe yavuze ko indangamuntu nteko yagaragaje z'abantu ashinjwa gukoraho uburiganya zihabanye n'izuregwa yari atunze kandi ko byose igipolisi cyabitwaye yasoje agira ati mu kurangiza ndasaba perezida wa repubulika nyakubahwa paul kagame ko aturekura njye n'umuryango wanjye ubushinjacyaha buravuga ko yitwaje ko ari umunyapolitiki akora ibyaha mu by'uwamahoro ane rwigara aregwa harimo ko yahaye amajwi diane rwigara kuri whatsapp amugira inama yo gusohoka mu gihugu kuko nta cyizere cy'ejo hazaza abona mu rwanda ngo sisiteme akoreramo ni iya mafi agatsiko k'abagizi ba nabi kandi ko yandikiye jeune afurika avuga ko umubyeyi we yishwe n'ubutegetsi ibaruwa yayihakanye avuga ko atazi iyo yaturutse cyane ko itanasinye uyu mwari yakunze kugaruka ku rupfu rwa se ati yafunzwe mu isashi yakubiswe ibyuma mu mutwe n'inange bamwifatiye mu mutwe ibiganza biza ari amaraso gusa si inkuru mbarirano keretse niba turegwa ko twandikiye perezida dusaba iperereza ryimbitse na n'ubu iyo ndyamye mbona ayo maraso mu biganza yahise afatwa n'ikiniga kararira kuko uvuga ko leta ari mafiya yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa se leta yabatwariye ibibanza ibasenyera hoteli y'agaciro ka miliyoni mirongo itatu z'amadolari barangije babaha fagitire yishyuza imirimo yo gusenya ya miliyoni ijana mirongo itanu z'amafaranga asobanura ko nta cyizero cy'ejo mu bukungu yabonaga kuko ngo n'amakonte bari barayafunze asobanura ubugiraneza bwa se muri rubanda uyu mwari yakunze kurangwa n'amarira maze abo mu muryango barega bakimuka mu byimbo byabo bakajya kumuhoza nabo barira urupfu rwa sinaporo rwigara bakomeza gushinja ubutegetsi ubushinjacyaha buravuga ko nta bimenyetso bashingira ku byo bavuga ane rwigara nawe yasoje asaba ko we n'umuryango bafungurwa kuko ari abere iburanisha rizakomeza ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga ko urwo rubanza rwasibijwe inshuro zitatu imbere y'uko ruburanishwa ejo ku munsi wa mbere mugenzi wacu etiyene karekezi yavuganye n'umuhinga mu byerekeye amategeko metre innocent twagiramungu umushikizamanza mu ishyirahamwe ry'abashikizamanza ry'i buruseli mu bubirigi yatamwe amubaza uko abona ikibazo hagati y'ubushikizamanza hamwe n'abaregwa ikibazo kira ruriya rubanza rwa famiye ya rwigara na leta y'u rwanda kirakomeye cyane kubera ko mbona mu nzitizi zituma rwa rukiko rudakora mu bwisanzure ngo abacamanza babashe kubahiriza amategeko niko mbibona mbona biterwa n'uko mu by'ukuri bariya abantu bameze nk'abarezwe na perezida wa repubulika bikaba rero biteye ubwoba ku mucamanza yaba ari umucamanza uwo twita remagisirasi ni ukuvuga bariya bagenewe kumva ubushinjacyaha bukumva n'abunganira uregwa noneho bagatanga icyemezo cyangwa se n'abari mu bushinjacyaha batabizi tubita remagisitade obu bunganira nubwo mu rwanda mbona bakunze kwitwara nk'abo nabo ari abacamanza mbese ku buryo ubona bafite nk'imbaraga zi- ziruta n'iz'abacamanza bagomba kuzatanga umwanzuro w'urubanza ariko cyane cyane aho mbivugira ni uko mu by'ukuri mu mu gihugu kigendera ku mategeko perezida wa repubulika aba afite uruhare rukomeye kuko tumwita ko ari eh, ari we mucamanza wa mbere mu gihugu ni ni ukuvuga ko mu by'ukuri aba asabwa kwitonda cyane kut- eh, mu byo avuga eh, kugira ngo ada- adashyira eh, presiyo ada- gitutu ku bucamanza ngo bube bwakora gutya na gutya Eh, mu by'ukuri muri uriya muhango wo gushyiraho guverinoma nshyashya ubwo yavugaga ati "Ah, hari umuntu abantu bihaye kwiyamamaza ngo ba- ah, babe perezida wa repubulika ariko bikabananira ati kandi ba- banyereje n'imisoro y'igihugu ati bakagira ngo bafite ubudahangarwa yabuze ngo bakagira ngo bafite immunity Eh, mu by'ukuri ni nk'aho yarabashumurije ubushinjacyaha ngo butangire bubakurikirane duse gato nk'abasubira inyuma turebe ku mpamvu zagiye zitangwa ku nshuro eshatu zabanje aho abaregwa ndetse n'ubunganira ku gihe kimwe bavuze ko batarabona dosiye ku buryo bugaragara kandi ko batabashe no kubonana iki ni ikibazo ubundi cyatuma urubanza rwimurirwa ku kindi gihe cyangwa se rugasibishwa nta nubwo eh, mu by'amategeko icyo- iyo ngiyo ariyo konsekansi ikomeye cyane hashobora no kuba ah, gutuma n'urubanza ru- n'ibyemezo bazafata byazaseswa mu rukiko rwo hejuru eh, rw'ikirenga kubera ko ne- ni amategeko agenga imi- imikirize ya ziriya manza agomba kubahirizwa ni ukuvuga ko porosedure baramutse bayishe a- abunganira bariya aho- uko byazagenda kose urukiko eh, rw'ikirenga rwa- rwazabisesa niyo mpamvu bagomba kwitonda cyane rero ku buryo eh, biriya bintu bakora byo kugira ngo babuze abaregwa kuvugana n'abavoka ni ibintu biteye ubwoba cyane barabikora ku bantu benshi bakavuga bati avoka muzahurira kuri cid avoka muzahurira kuri pariki ugasanga umuntu wamumaranye iminsi icumi adashaka kubona n'umwavoka cyangwa umutazi n'afungiwe turebye se ibyo amategeko ateganya ku bantu basanzwe batumva amategeko bakurikirana urubanza haba aho rubera cyangwa se no kuri radiyo tubitangaza ubusanzwe hari igihe ndavuga iminota amasaha se amategeko yaba ateganya ko uwunganira abantu mu mategeko ashobora guhura n'abantu yunganira kugira ngo baganire kuri dosiye yabo umuntu wunganira abandi mu mu manza nk'izi ngizi afite uburenganzira bwisesuye umukiriya we ashatse aha yamureba buri munsi eh, biterwa na gahunda ye uko eh, pa- akora porogaramu ze agomba kumubona amasaha yose ahagije nko mu bino bihugu byateye imbere baravuga bati turafunguye guhera saa tatu za mu gitondo mushobora kugurira abantu banyu kugeza saa mbiri z'ijoro ngewe buri munsi buri munsi ibyo birandeba nta muntu ugomba kumbwira ngo we ngo avoka ngo uzajye uza hano rimwe mu cyumweru gusa eh, cyangwa kabiri mu cyumweru nta- ntabwo ari ibyo cyangwa se eh, uzaze kumara muri pariki agiye kubazwa twagombye kuba twabanje kuganira njye nawe ku byo aregwa kugira ngo eh, yumve ibyo ari byo no kugira ngo ambwire uko eh, abitekereza niba abyemeye cyangwa atabyemeye niba atabyemeye twumvikane uko tu- tuza- dushaka ibimenyetso bi- bibeshyuza eh, iby'ubushinjacyaha bwaba bufite Ni- mbese mu by'ukuri hari ibintu twita byitwa egarite des armes ni ukuvuga ko ari ubushinjacyaha ari n'uregwa bagomba kugira uburenganzira busa n'ubwungana byaba mu byo uvuga by'igihe cyangwa se n'uburyo bwo kugira ngo buri wese ategure idosiye ye byaba ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se urwego rw'umuntu wiregura nta kuntu wavuga ubucamanza bwirwa ku idosiye amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane bukayimarana eh, icyumweru ukwezi eh, baze bakubwire bati hituza wiregure dore ibintu bimeze gutya ntabwo byumvikana eh, biriya bintu kandi nanone bakora byo kuvuga ngo ibimenyetso bimwe ngo ntibabitanga ngo baracyakora iperereza Wa- niba ugikora iperereza umuntu ntabwo wagombye kuba umufashe utarabona ibimenyetso byose eh, byo kugira ngo o, umu- umugeze imbere y'ubucamanza ikindi cya kabiri ni uko hari ibintu bakora ugasanga mu by'ukuri bigamije guhimana ariko ugasanga none ko ari uko mu by'ukuri batazi n'icyo barega neza iyo urebye ukuntu bagenda bahindagura i- ibirego eh, byerekana guhuzagurika cyane mu mu rwego rw'ubu- rw'ubushinjacyaha eh, basa nk'aho ubwo batiyizeye
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.